my correct people, shebi una know reverend esther ajayi una know how close reverend esther ajayi dey with oni of ife very very close you understand how dem dey so right now my people, dem say reverend esther ajayi don tell kabezi say e say make e dey wait for queen naomi anytime say im don do e own finish im don hand over di orders to god hand e say any moment say make you no worry say queen naomi go come back make kabiyesi make e put im mind at rest you know say as esther ajayi dey do all these things, all dis olori dem dey get bad belle for am e just that dem no go fit go meet am go dey tell am say ah ah mama why you dey do like this? because dem know say na king he be king is entitled to many wife you understand and na di wife wen you be say you don go you no gree go <laughs> god go you no go come e no come na be olori queen eh, naomi now na im make am dey like that. you understand e hang for <laughs> kabiyesi throat <laughs> ah the thing dey make we dey laugh ah because go say e don enter This queen naomi matter my people. ha e no dey gree finish o oh. if you think say e wan finish na now new people, dey even dey come up to join the gang so my people, whether kabiyesi like it or not e must do the needful so that we with queen ami go dey together. na that is what we want and e go do am in jesus name so welcome to my channel if you never subscribe abeg subscribe or oh, share this video follow me for my facebook page you understand I was as on corners blog leave your comment after you don't watch this video finish leave your comment and subscribe share like thank you god bless you now. so my people, dem say after only of ife hear dis gist from new gist from uh, esther Jai, come dey very very grateful to god Only of ife come they jubilate come they dance they happy say yes oh queen army na no say carviesi They say for palace na so so happy They happy The only problem when wey carviesi get <laughs> they say carviesi selfish but in terms of happiness in terms of talking playing they say they dey do am well well but say e go spend money for all these women you know they do am o oh. but if they spend money for maybe like eh, those one where you no get but those one where you get you know they spend <laughs> na dem dey spend money for kabiyesi head my correct pipo kai kabiyesi o kaje pelori kibata pelese god bless your day god bless your ruling in jesus name so guys na di gist wey me and kari come for una dem say oni of Ife dey very very happy because to hear di news say Queen dey come back finally to am so Mummy Esther Ajayi na help am do am di pipo dem say dem dey jubilate for kambiasi palace of ife ofimfee dey happy e dey sing you know say kambiasi sabi sing na so di oloris dey come and say ah wetin dey happen say ah, our husband ma don win you understand dem say yu no even mind dem o oh. like say know say all dis olori oh, whether dem no know say kambiasi just use dem to pepper queen naomi say kambiasi no love dis women. e just dey eat their money dey use their money dey beautify ilefe dey feed people dey do borehole dey feed di ilefe kingdom e dey no know so my pipo na wetin happen be that one so my people, like say oni come dey happy dey jubilate na im make reverend esther jai come dey ask harvest say ah, ah so you love queen naomi like dis come say yes say love her. well well He say he no know because e just dey think say because of say wetin e dey hear dey fly you know that means anything wey dey happen for social media we no go dey take am na wetin im tell kabiyesi kabiyesi say he no dey lis ten to social media anything wey dem dey talk for there im no dey lis ten e see eh sometimes social media dey right because this Ooni of Ife matter and Queen Naomi matter na social media na spoiler, spoil je you understand Ah, e spoiler. abike de among abike jagada na him come out come say only of Ife say Queen suis they get order so i don't want to talk many things all these only of a side chick them side a eh, eh, eh, girlfriend When they no make get sense they no make sense They join wen e spoil queen naomi marriage all those side talk queen naomi dey do preaching for somewhere na im they hear all those talk When dem they talk he said, "I saw im body come run and dance." say ah did be this one how you go talk dat kain thing na only of ife say e tell okay abike who tell you abike and im colleague dem dey quarrel na im colleague come dey release wetin abike tell her? say no be you tell me say see wetin oni of ife tell you you understand na im make am dat time when abigail come go dey fight for queen ami again you know say all these people na so dem dey do dat time when um, eh, dis person wetin be im name dat woman um, when im dey dance dance for social media face social media lawyer facebook lawyer yeye kudi uh eh, -huh. Eh. That time when he come dey yab emm eh, dey talk anyhow for queen naomi matter dey yab queen naomi wetin e know wetin e no know he come begin talk am eye service na im abike come face am abike come fight again all these facebook people na only god na im go help us abike come fight am come fight her say make she no ever talk about queen naomi again say wetin you no know do you know wetin you no know about no dey talk am again na she come dey since dat time she don come tok about queen naomi again she come dey quiet you understand many pipo no know anytin only of ife wrong queen naomi queen naomi na one pesin you know say e be like me somebody go dey wrong me i go keep quiet keep quiet after i come react and if i come react di reaction e go come to pain di pesin na im queen naomi oh na so e be okay now for queen naomi to come back Kábíyèsí don try try try try. You understand? We we don try, nothing we no talk, nothing we no do. Kábíyèsí come see do im own. I know say I no go blame Kábíyèsí for dat one. Kábíyèsí come deceive Queen Naomi again. The time when come, Queen Naomi come go remove the post when he write. <laughs> ah, Kábíyèsí o. He come deceive Queen Naomi. Queen Naomi come <laughs> remove post na kabezi come carry maria na later on we come dey hear say dem say maria say as dem say dem dey forbid say queen ami divorce kabiyesi for public say dat divorce letter make e bring am down na kabiyesi come use style come call queen ami come dey wash and dey brainwash <laughs> ah dis people eh na maradona if i dey remember all dis things eh all dis season wey i dey remember so eh ah god all these bloggers they never even conceive. all these bloggers wey come put Gary, salt talk talk lie different lie na never dey among I just dey come oh god